hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video about sanwoolu and lagos market women <laughs> my people this lagos market women eh They like money no be small dem like money pass their children future like the, mo the moment they don't collect small thing from uh, lagos government for election time like this, they don't forget the four years suffer Where they don the suffer they come i don't know how dem no dey see say even their own children no get better education Their children they will be say they no even get better job They go graduate finish no good job now my people, i come across this video Where all yoruba women a lot of yoruba women for lagos market women they gather together come together say they want sanwoolu to become governor for second time say they won't make e finish the work wey start say now only sanwoolu na go fit do lagos better say that they enjoy the hard work of sanwoolu the work wey sanwoolu don dey do for lagos since wey e enta Them they enjoy the hard work of sanwo They love the fact the way sanwo till they work with, till they do a lot of things. <sighs> My people, these people forget EndSARS so soon. The way the army people talk, say that sanwo invites them come where the country shoot innocent citizens, innocent children, whether they protest. They forget so easily like that. Now the Yoruba market women come aside together, join hands together. The way they take they jubilate, a good thing, say all their road good. The way that they talk say that they see the work and work of someone who the road way don't do, everything Way don't do, where the road they, I mean, where the road they, my people? So They they pray Sanwo-Olu, say Sanwo-Olu don't do a lot of job. They want Sanwo-Olu back. See, they don't want any other governor for Lagos State until Sanwo-Olu complete in eight years before another one go fit come in. Say the next coming election na Sanwo-Olu na go win. Say na Sanwo-Olu na they want make him become governor of Lagos State. Now they start to the jubilate, they sing. Even the Sanwo-Olu itself, they dance because they give Sanwo-Olu confidence. The letter they understand, say, every job wey sanwo-olu don do for lagos state dem appreciate am dem enjoy di job dem enjoy di way sanwo-olu don take payment pipo doing di nsars so right now my pipo if dem dance all dis dance finish and sanwo-olu can't really enter like if sanwo-olu can't really enter wey come become governor for for second time again now if someone olu become eh, governor for second time ago now that time now they will come realize say them, they sell their children future my pipo go like make una just watch video of this yoruba set of women wey they come outside to come tell us say sanwo will now they want again say sanwo will don't do a lot of job so then the kind music wey they come out for their mountain, eh no be small song the all the music wey dey dat nigeria dem don change am to sanwoolu name finish twist everything finish my pipo make una watch the video before i come back to contact una People now don't watch the video and I see wetin apple for inside the video my people. And I see the way lagos market women they jubilate come outside where they don't forget everything We apple to soon. even this lagos lagos market women now dem be the problem for themselves me if any market burn for lagos again we no go dey call out lagos government because now now they use on hand they draw problem now lagos market don't bomb many times we never see lagos government make it e come rebuild them for now we no see lagos government make it e come restand them all. talk say una oh, wey na lost on a eh, many market o oh, because na this market now na take dey feed on our children Men na come take at least 20 20,000 naira make una take start on a new business or make it e rearrange the place when una they do everywhere when una they sell something for inside that market poto poto dey there all the ground everywhere be like say inside inside be when una they sell food for there na still na dey come say na dey enjoy the work of sanwoolu the way sanwoolu dey do make e continue the work dey go una no want another person na sanwoolu na na if na sanwoolu na na want na be say if anything happen to una for that lagos war for all those market women na dey enjoy the way una market dey born because if una market born finish una children no go see better school go till another four years una go come still collect wey dem come still share thirty thirty thousand naira put for na hand na come still come come dey form one song even this song will be said dem forge sef Don't be small tin o e reach one album my people. no be small tin because dis market women then they come outside they join and they jubilate together, they dance together, carry themselves. They let us dey understand say eh of you don't do a lot of great job make I point out the at least if we never even wan talk about the roads we not talk about the schools we not talk about the as Nsa's the Nsa's time wey happen make we just talk about the make we talk about the market wey don't burn many many times for that lagos many market wey don't burn for lagos where on una no rebuild Where the wey the lagos government do as if you know the year. Where the lagos government they always they involve only in when it comes to agbero issue Now that they support many tins kidnapping the apple for lagos wey una no dey They dey carefully. free they kidnap They collect ransom for na hand how many people? how many people wey be say dem kidnap o The lagos government dem come permit tins happen lagos Lagos government come go visit their family member e no dey abi if children dey sick na if their mama no get money to even pay for their hospital the children no go fit collect treatment many children dey wey be say dem no get good education many dey wey be say because of this lagos government dey support all those agbero transportation every time dey expensive the way we say everything dey cost because of say lagos government dey support agbero if uh, eh, danfo drive motor just now agbero go collect seventy percent of the money which the rest which money na im the na the danfo drive uh, the people wey dey drive the bus wan come take carry go as go meet their family or the owner of the bus so all these till campaign when na dey do up and then they run up and down i don't need all this campaign because many many things they will be say I know say na dey pass through light on I no get many of I never even see light for two for three two weeks I never see light many of una na only one room na five of una children and im dey sleep I come outside say I wan continue that suffer say na dat suffer na una they enjoy una they enjoy the fact that sanwó will o the the the kind uh, suffer will be say that they suffer light no dey no better road una dey talk say better road dey una dey praise sanwoolu sanwoolu sef dey dance as if say he don do one kind big job for that lagos state say he don do kind, one kind big job for lagos state so this yoruba market women if una continue like this dis una dey suffer una children because una enjoy the way be say una market dey burn at the end of the day una no dey see the cost of the reason why the market burn if the market burn none of the government go come and say they won't come support una or rebuild am for una or even say wan support market women many of una na widow many of una na single mother many of una they will be saying na that market not to dey sponsor naturally children go school Well, they will be saying if the market don't burn before you know nobody na no go fit sponsor na children go school una na still same una gather una sef join hand together dey sing all this song dey dance as if say everything just dey okay for now my people, dis lagos eh, women market women matter e get as e be alright my people as i come across the news na tosi make i carry am call here to come share with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i no go miss any latest gist wey i dey upload na bye bye till i come on our way next time bye guys catch my next video bye guys